Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبزمتوتا دقيفتوتا راديو نور الهدى alhamdulillah gargaarsa rabbii guddaatiin sagantaa teenya tan zulqiidaa tokko bara kuma tokkoo fi dhibba afurii fi afurtama akka lakkoofsee jira julaay afur bara kuma lamaaf kudha sagal akka lakkoofsa miladiyaa takka huwa xabajii diidamii torba bara kuma lamaaf kudha tokko akka lakkoofsa biyya keenyaatti isiniif dhiyaattu sagantaa guyyaa akkamiisaa qabannee dhiyaannee jirra kabajamtoota dhageeffattoota keenya sababa rakkina humnaa oliitiif sagantaa gaachana islaamaa kan guyyaa kaleessaa isiniif dhiyaatuu qabu har'atti dabarsuu keenyaaf dhifama isin gaafanna sagantaa fataawaa guyyaa har'aa immoo inshaallah torbaan itti deebina amma gama odeeffannootti tarkaanfanna abbaas minal islaam wajjiin turtii gaarii
Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu babaaruka kabajamtoota hordoftoota miidiyaa nuuraan hudaa gabaasa odeeffannoo guyyaa irraatti qabnu sanii dhiyeessaa namni sanii dhiyeessullee na abbaas minal islaam odeeffannoon teentamataa mana marii dhimmoota islaama magaala finfinnee walgahii ariifachiisaa geggeessee jetti mana marichaa walgahii ariifachiisaa guyyaa kaleessaa geggeesseen gabaasa raawwii hojii ji'oota jahaan dabranii dhageeffachuun irratti mari'atee jira walgahii kan irratti pirezidaantiin mana marii dhimmoota islaama itiyoophiyaa muftii haaji umar idriis itti aanaan pirezidaantii dr jeelaan haaji kadir barreessaan man marii sheek qaasim sheek muhammad taajuu fi miseensonni man marii ulamaa'ota itiyoophiyaa hirmaatanii jiru pirezidaantiin man marii dhimmoota islaamaa magaala finfinnee haaji abdulaziz waguu gaafii aangoo lakkisuu man marichaatti kan dhiyeesse yoo ta'u mani mariilleen gaafii isaa qeebaluun guyyaa har'aa majlisni guutumaa guutuutti harka man marii ulamaaotaa galee jira odeeffannoon teentaan miseensonni koree furmaata barbaadduu hawaasa muslimaa korbadr intarnaashinaal irratti hirmaachuuf ameerikaa seenanii jetti dhaabbatii musliimoota biikeennaa ameerikaa keessatti argaman badr intarnaashinaal waggaa waggaan kora isaa magaalota ameerikaa kaabaa garaagaraatti keessummoota biyyoota addunyaa hedduu irraa affeeruun geggeessa korbar kanaa juulaay afurii haga torbaa barkum lamaaf kudhan sagalee magaala siyaatelitti geggeessuuf qophii isaa xummuree keessummoota biyyoota garaagaraa irraa affeeraman simataa jira haalum kanaan biyyarraa walitti qabaan koree furmaata barbaadduu hawaasa muslimaa ustaaz abubakar ahmad ustaaz ahmaddiin jabalii fi ustaaz badruu huseen kalees ameerikaa seenanii jiran ustaaz kaamil shamsoo ammoo hardha ameerikaa seenaa jedhamee eegama ustaaz ahmaddiin jabal korba dabaree irratti akka argamu affeeramee imbaasii ameerikaa irraa hayyama waraqaa imalaa dhorkamuun ni yaadatama kora kana irratti hirmaachuuf lammiileen biikeennaa ameerikaa kaabaa magaala garaagaraatti jiraatan gar siyaatilitti imalanii jiru kori kun har'a jalqabamee guyyaa sadiif katur ta'uullee beekameera mani marii dhalattoota itiyoophiyaa ameerikaa keessa jiraatanii namoota miidiyaalee hawaasaa irratti haasa'a jibbiinsaa geggeessan seeraan gaafachiisuuf sochii jalqabu ibsi dubbii himaa man marii dhalattoota itiyoophiyaa ameerikaa keessatti argamu obbo amsaaluu tsaggaa'ee eejensii odeeffannoo itiyoophiyaatiif akka ibsetti mani marichaa mirgaa fi bu'aa lammiilee itiyoophiyaa ameerikaa fi guutuu addunyaa keessa jiraatanii kabachiisuu fi falmuuf beekamtii seeraa kan qabu akka ta'ee fi kanaan durallee wixinee seeraa hr128 jedhamu koongireesii ameerikaatiif dhiyeessee akka hojii irra oolu godhe ture amma ammoo jijjiirama siyaasaa biyyattii keessatti argame kan deeggaruu fi jijjiiramni akka itti fufu ni jajjabeessa jedhe itti dabaluun ammallee mani marii dhalattoota Itoophiyaa Ameerikaa keessa jiraatu kun lammiilee Itoophiyaa biyyoota alaa keessa taa'anii haasa'a dharaa biyyattii keessatti jeequmsa kaasu kasabaaf sablammoota walitti buusu karaa miidiyaalee hawaasaatiin facaasan seeraan gaafachiisuuf sochiin jalqabamee jiraa jedhe. yaaliin fonqolcha mootummaa naannoo amaaraa fi ajjeechaan qondaaltota naannichaa irratti osoo hin raawwatamin guyyoota muraasa dura karaa miidiyaalee hawaasaatiin qondaaltonni naannichaa aangoo kan hin lakkisne yoo ta'e akka ajjeefaman dhaamsi jedhu lammiilee Itoophiyaa biyyaalaa keessa jiraataniin facaafamaa ture eegi dhaamsi jibbinsaa kun viidiyoo fi karaa adda addaatiin maqaa hooggantoota ajjeefamanii waamaa darbe booda ajjeechaan qondaaltota naannichaa irratti kan raawwatame ta'uu beekameera. kaampaaniin booying maatii miidhamtoota balaa xuyyaaraa itoophiyaa fi indoneeziyaatiin galaafatamaniif deeggarsa doolaara miliyoona dhibba tokkoo godhu ibse balaa xuyyaarota itoophiyaa fi indoneeziyaa mudatee ture walumaa galatti lubbuun nama dhibba sadii fi afurtami ja'atu galaafatame Kaampaaniin Booyin guyyaa kaleessa maatii miidhamtoota balaa xuyyoor Itoophiyaa fi Indooneeziyaa muudatee tureef doolaar miliyoon dhibba tokkoo kaqarqaarsa barnootaa fi baasii guyyaa maatii miidhamtootaaf akkasumas sagantaawwan hawaasummaa ol kan kennu ta'uu fi kaffaltiin kunillee kan yeroo dheeraa keessatti kaffalamu ta'uu ibsi. balaa xuyyoor Itoophiyaa Booyin 737 Max bitoottes darbe muudate booda xuyyoorii gosunii balalli guutuu addunyaa irraa ugguramuun ni yaadatama. kaampaaniin xuyyoorichaa booying mootummaa waliin ta'uun sooftiweerii xuyyoorichaa haaromsuuf hojjechaa jiraa jedhe haa ta'u malee haaromsii sooftiweerii kun yoom hojii irra oolee xuyyoorichi hojii yoom akka jalqabu wanti ibsam tokkolleen hin jiru. dhaggeeffattoota keenya dhaggeeffachuu jirtan odeeffannoo raadiyoo nuural hudaatii amma odeeffannoo biyya alaarraa argan isan dhageessisa. haleellaa magaala tiripoolii keessatti buufata baqattoota irratti raawwatameen namoonni afurtamaa ol ajjeefaman. qondaaltonni libiyaa akka jedhanitti haleellaa kan waraanii jeneraal kaliifaa haftaariin hoogganam kan raawwate yoo ta'u namoota ajjeefamaniin alattillee baqattoonni saddeettamaa ol kan madaayan ta'uu ibsan dubbi himaan tajaajilli yeroo balaa osaamaa alii asheetiif bireesitti akka himetti daa'imman dabalatee namoonni dhibba tokkoof digdamaa ol buufatti xiyyaaraan aliilamee kan keessa kan turan ta'uu ibsi baqattoonni haleellaa ganam kaleessaa raawwatam kanaan miidhaman irra iddoon lammiilee afrikaa gara awurooppaa baqataa turan ta'us odeeffannoon ni addeesse dhaabbatni mootummaa hooggantoomanitti ejensiin baqattoota UNHCR ajjechaa kan kan balaaleffate yoo ta'u haalli baqattoota liibiyaa keessatti argamanii ammallee hedduu yaaddessa ta'uu beeksise. odeeffannoo biraatiin ammoo qarqar tuuniziyaatti bidiruun baqattoota feetee imalaa turte dhidhimuun lubbuun nam hedduu galaafatamuu gabaafame. waldaan baatii diimaa tuuniziyaa namoonni afur bidiruu iddoo zaarzis jedhamutti dhimtirraa lubbuun hafuu eegdota qarqar galaanatti himan. balaan kun balaa baqattoota galaan meeditiraaniyaan irraan gara awurooppaa dhaqqabuuf yaalan balaa dhiheennatti muudatee jechuun himame jiidab keessallee bidiruun baqattoota nam 65 fe'attee qarqar tuuniziyaatti dhidhimuun nami cuftii bishaaniin nyaatamee ture odeeffannoon teentarmaa ammoo balaan ibiddi doonii raashiyaa muudate lubbuu nam 14 galaafatee jetti dooniin raashiyaa humna baatirii niwukileeraatiin sochootu garba arkitii keessatti qorannoo addaa geggeessaa turte yoo ta'u balaa ibidda baatirii irraa ka'een guyyaa sadii dur gubachuu gabaafame haa ta'u malee raashiyaan jalqaba balaa kanaa dhoksitee kan turte ta'us pirezidaant vilaadiimiir puutiin guyyaa har'aa miseensota ittisa biyyattii waliin eega mari'ate booda balaa doonii qorannoo irra gaheen lubbuun lammiilee biyyattii 14 dabruu mirkaneesse ministeera ittisa biyyattii seerjee shoogu gam isaatiin ibsa kenneen namoonni hedduun balaa kan irraa kan hafan ta'uu ibsuun baatiriin humna niwukileerii ibiddi itti qabate tures doonii irraa adda bahee kan ukkaanfamu ta'uu hima balaan doonii raashiyaa humna niwukileeraatiin sochootuu irra gahuun eega gabaafan booda noorweey dabalatee biyyoon ollaa raashiyaa mootummaan biyyattii dhimmicha irratti odeeffannoo gahaa akka kennuuf gaafataa kan turan ta'uu aljaziiraa gabaase hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa irraati qabnu kanumaa qophiiwwan keenya kaafan waliin turtii gaarii qabaadha anasumaan nagasanii dhaamadha wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu
obboleessa keenya abbaas odeeffannoo nuuf dhiheessiteef galata guddaa argadhu rabbiin sirraa jaalatu qophiin itti aantu qophii jaarmee bultii islaamaati.
jaarmee bultii islaamaa jaarmee bultii islaamaa qophii tana keessatti sheekni keenya jaalatamaan sheek mohammad waadoo haala bultii islaamaa bal'inaan nu barsiisu rakkinoota bultii keessatti nu mudatu hundaaf furmaata gaarii argachuuf jiruu teenya keessatti jaalala cimsachuuf jiruu qananii bareedduu jiraachuuf karaa sunnaa rasuulaa bal'inaan barachuu barbaachisa. qophii tana haala gaarii yoo hordofne inshaa Allah jiruu teenya keessatti jijjiirama guddaa arganna jaarmee bultii islaamaa jaarmee bultii islaamaa
هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتان أجيفتوتا تلفزيون نور الهدى الحمد لله فارو ربي هنياتين سقنتا أدى جلالات ولتدبينة جرة
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatu walitti ilaalla dhaddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa iyyannoo jaalalaa
gaafiin tokkoffaadha waan jettu duuba eh, gaafattuun haadhaa fi abbaan kiyya waliin hin jirani abbaa kiyyan ijaanuun garree ayyotiyya hiikee jira fagomarraa ni kana godhee jetti Eh, walumaa galatti rakkinni isiidha nurul hudarraa waa dhageeffadhe eh, namnillee wayna natti dubbatee nikaa keenyi kiyya kun sirrii miti jechuuf hamte gabaabdutti jechuun waan jennuun obboleetti teenyaan nikaa keenyi aanaan keessi godhe aanaa keessaa uka abbaan keessi godhe lafa jala jiraate samii gubbaa jiraate ka duniyaa kanarraa si godhe dhiisi eessumaa'uu sagaleen isaa sibira geeyse yookaan waraqaan isaa sibira geeyse yookaan ergaan inni ergate sibira yoo geeyse ebaluuf nikaa si godha gurbaa akkanaatiif si kenna jechuudhaan nikaa kee saxiixa nikaa kee saxiixa nikaa irratti inni barbaachisu ragaa lamatu barbaachisa ragaan lamee waan argameen mahriin kee waan argameen waliyyiin siidhu waan argameen inni nikaha kana qeebalatu kasi fuudhuuf deemu sun waan argameen nikeenyi kee saxiixa kanaafuu hin waswaasin sin jenna namnillee si waswaasini waan nur hudarraa dhageeyyitu sanis sitti wal fakkaate qaceelatti deebi adda baafadhu duuba ni keenyi kee saxiiha waswaasa hin argini hin eewaasin jennaan obboleetti teenyaan namni nama wakkalachuu ni danda'amo hin danda'u jechuudhatti yoo ka deebinu taate bikka nama buufachuu jechuu dalagarraa ta keessatti wal wakkalachuu yookaan bikka wal buufachuu danda'antu jira tan dandeenye jira waa'ee fuudhaaf heerumaa keessatti wakaalaan bikka wal buufachuun beekamaadha waan jiru abbaan kee yoo argamuu hin danda'in yookaan argamee yookaan shaagalamu taate mucayyoo tiyya san ebaluuf nikaahaa godhi an sitti kennee yoo jedhe nama tokkoon namni sun nikaahaa godhuu danda'a. waan abbaan kee bikka isa buufateef jecha طيب duuba eh, shari'aa nabi muhammad shari'aa laaftuu ta cinqii hin qabne ta'uudha asirraa fudhannaa jechuu nama meeqaatami ka abbaan bira hin jirre ka abbaan fagoo irraa jiru ka hin qaceelleef nikaa godhuun ka wikilinnaadhaan nama bikka buufatee namni sun isarraa godhu jechuudha silaa wikaalaantu yookaan bikka ol buufatuun hin jirtu yookaan jedhamu taate rakkoo hedduutu ilma namaatitti argamaa jechuudha. Wanni keessatti wal wakkalachuu yookaan bikka wal buufachuun hin danda'amne fakkeenya akka soomanaa fa'a an xiqqoo boqonnaa godhamee ati narraa soomaniin hin taatu salaata fa'a har'a ati narraa salaatiin hin taatu. waan gartee shari'aan keessatti bikka ol buufatuu hayyama goote keessatti bikka ol buufachuu ni dandeenya waan shari'aan bikka ol buufachuu hayyama godhin keessatti bikka ol hin buufannu jechuudha gaafataan lammeessituudha waan jedhu duuba ka amaanaa namni isatti kenname bakkaan gahe amaanaa nyaachuu dhabuun amaanaa bakkaan gahuun kee amantii maasiif dabala siin jenna amaanaa bikkaan gahu irratti ammas ittuma fufi jabaadhu sin jenna waan jedhu duuba intala takka abbaan isiidha gurbaa kaafiraatiif heerumsiisee jedha abbaan sun du'ee jira abbaan du'ee jiraate bikki jabduun asitti islaamaa fi kaafirri wali soddoomu jiruudhaan dhiisii du'aanillee walitti hidhatuun hin taatu laa yatawaarasu ahlul millatayni je nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam warri karaa lamaa walin dhaaluu je yoo abbaan kee kaafira ta'e ati islaama taate gaafa abbaan kee du'e horii isaa dhaaluu hin dandeessu yoo abbaan kee kaafira ta'e ati islaama taate horii abbaa keetii dhaaluu hin dandeessu gaafa abbaan kee du'e وهكذا أبان كي أبان إلمو في الألون دندو يو إلمون إسا كافرتين إسلامتين وما هو لرانك أبان جدو دراني كيني جدو إسلاماتي في كافرت لا ينعقد هندم انجرو لكن انجرو زناد هندم لفنجرو isiin rakkattee cinqii keessa seente jechuufu nikaa inni irraa buusuu didee jaartii tiyya ta'uu qabdaa mallaqni siif hin deebi'u isiin rakkatte wanni je'amu durani keenya nun hidhamne rabbiin keenya subxaana watacaalaa waan jedhe caza wajalla walaa cabdun mu'minun khayrun min mushrikin walaa cabdun mu'minun khayrun min mushrikin walaw acjabakum gabricha rabbitti amanetu caala je eenyurra mushrikticharra ka tawxiida hin qabne ka diini rabbii hin qabne ka seera rabbii guddaadha hin beyne maaliif uumame maal rabbiin narraa barbaadaa ka hin beyne ka nyaatee dhugeetuma fedhinnaa ufii jala deemu akka beeladaadha gabricha rabbitti amanetu irra caala mushriktichara jee rabbii subxaana wa ta'aala gabricha ka harka namaa jala jiru ka ergatamu saniif intala ta'e kennutu caala jedhe bilisa kaafiraa osoo aangoo fedhe qabaatellee osoo boonaa fedhe qabaataa fedhe ta'elleedha gabrichatu isa caala jedhe rabbi subhaanahu ta'aala li'annahu qabeenyi isaa ergisa rabbiin bira kaa'e bareedinni isaa ergisa rabbiin bira kaa'e fayyaan isaa ergisa rabbiin bira kaa'e gaafa gartee rabbiin irraa galfatu jira waan ergiseef kana fuulduree rabbitti salphatuuf ta'a umrii tee keeysatti maal dalayte umrii tee keeysatti maana irraanfatte jechuudha rabbiin isa gaafachuufi ta'a gabricha rabbiif adda lafa kaayitu irra caala jira rabbi subxaana wataala kanaaf dura gartee intala islaamaa kaafiratti heerumsiisuun haraami eega boodarra rabbiin isii fahamsiisee haalli kun hin ta'u jechuu beeyte booda ni keenya jidduu isaanii jiru waa hin jiru islaamaaf kaafira jidduu waa hin jirani kanaafuu ni kaanarraa buusiidhaan wanni isiin gartee rakkattu hin jiru jenna amma qabeenya isiidha akkaataa rabbi laaffisetti harkaa fudhachuudha dandeessi sobde harkaa fudhatu dandeeyse lolte harkaa fudhatu dandeeyse manguddoodhaan harkaa fudhachuu dandeeyse kana hundaa'uu dadhabdee ofirraa tawakkaltu alallaahi jette sun gartee haala taadhaan laalamaa jechuudha baga rabbiin ammoo asi deebise jenna baga rabbi gartee ufsi beesse jenna man kaana lillaahi kaana allaahu lahu nama rabbiif murate rabbiin isaaf murata nama rabbiif ta'e rabbiin isaaf ta'a eegaati rabbiif jecha nama san jalaa baate rabbi subxaana wataaalaa waa lafatti isin darbu hinongoytu ima si milkeysa rabbiin abbaa manaa gaariidhaan qabeenya dhabdellee bakka sii buusaa man kaana lillaahi kaana allaahu lahu kanaaf rabbi irra uf kaa'i baga ibidda jalaa rabbi na baaste jedhi gammadi jennaan sagantaan keenya kaarraa asitti dhaabbata rabbii waan barani nu hafaamsiisu itti nu adalaysiisu jazaakum allahu khayran wa ahsana ilaykum وجعل الجنة الفردوس مأواكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع سلام إلى اللقاء هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في
maashaa allaa ishee keenya kabajamaaf jaalatamaa sheek muhammad waadoo rabbiin isin irraa jaalattu beekumsa irraan beekumsa isin haa dabaluu isin hin jenna kan dhageeffataa jirtan raadiyoon nuur hudaa sagantaa 498ffaa kan guyyaa kamisaa isiniif tamsaa jirtudha qophiin itti aantuu qophii gaachan islaamaati barumsa mata duree qooda muslimootaa hawaasa musliman tahin keessatti jettuun dhiyaattu kutaa saglaffaa qabannee dhiyaanna jirra akka itti aanutti isiniif dhiheessina قاتل ججبا وفي الاتفنو gaachana islaamaa sagantaa kana keeysatti gaafilee aduwwiin muslimaa yeroo hedduu irra deddeebi'anii gaafachuudhaan musliimoota ittiin dhamaasuu fedhaniif deebisaa quubsaa hayyoonni islaamaa deebisan afaan oromootti hiiknee isiniif dhiheessina gaachana islaamaa قاتل ججبا وفي الاتفنو خرال فائرني ولمبرسي فنو
Jazakallah khair. I hope if Jazakallah khair. Inshaallah dubbii fi gorsa obboleessa keenya Dr. Zaakir Naayik irraa bu'aa gaarii buufanna jedhee abdadha. Yeroon nu jala deemaa waan jiruu fi qajeela gara gaafii fi deebisatti isin ceesisa. Kutaa sagantaa kanaaf ulaagaalee nu barbaachisan isinii dhiheessuu barbaada. Gaafilee sagantaan wal hin qabanne gaafilee amantiis taanaan hin qeeballu. Gaafii keessan gabaabsaatii qajeela dhiheeffadha. Yeroo tokkoon gaafii tokko qofa gaafatu hayyamama. Gaafii lammataa yoo qabaattan hiriira duubatti deebi'uun carraan gaafii lammataa gaafatuu yoo isin gaheef eeguu dandeessu. Obboleewwan muslima hin ta'iniif gaafii akka gaafataniifis dursi ni kennamaaf. Galma kana keessa maayikiiwwan lamatu jira. Inni tokko gama bitaa kanatti argama. Tokko ammoo gara mirgaatti argama. Dubartoonni maayikii gama bitaa jirutti fayyadamu. Warri dhiiraa ammoo maayikii gara mirgaa jirutti fayyadamu. Maayikii lameenuu irraa gaafii takka takka fuudhaa dabareen deemna. Gaafileen waraqaan barreeffamanii gara waltajjii dhufaniif carraan lammataa ni kennamaaf. Yoo Dr. Zaakir Naayik gaafilee sagaleen gaafataman deebisee xumuree fi yoo yeroon argame qofa carraan kennama. Kanaafuu gaafii keessan dhiyeeffachuun dura maqaa keessanii fi dalagaa keessan ibsaa obboleewwan gaafii gaafachuu barbaaddan hiriira keessan akka qabattan kabajaan isin gaafachuu barbaada namoonni muslima hin ta'in kan gaafachuu barbaaddan yoo jiraattan gara fuulduraa koottaa maayikiin banaadha warra muslima hin ta'iniif carraa duraa kennina to our sisters to ask who wish to ask questions to form an orderly queue and we will commence in just a few moments inshallah. Are there any non-Muslims in our audience who would like to ask questions? Please come forward. The mic is free and we will give the non-Muslims preference inshallah.
Good evening and salam alaikum to everyone.
Akkam bultaan akkasumas assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Anin kaawunsilar Naviin Shaa jedhama. Hoggana hiiroo kaawunsiliiti. Maqaa hiiroo kaawunsiliitiin akkasumas maqaa hawaasa aadaa garaagaraa fi amantaa garaagaraa qabu ka hiirootiin obboleeskeen Dr. Zaakir Naayikiin bagna gahaan dhuftee jechuu ni barbaada. Bagna gahaan dhufti.
Since I'm limited, Gaafii tokko qofa akka gaafadhuuf waan na hayyamameef fulaaga kaayama hordofa. Haasofii kee haasawu hedduus nam dallansiisu hin turre. Suniif ammoo si galateeffachuu barbaada. Haga danda'ameen gad fageenyaan waa'ee amantiilee garaagaraa Islaamummaa, Hinduizimii, Judaayizimii akkasumas warra hawaamatis dhiyeessuuf yaalii gooteerta. Wanni ati haasa'uu barbaaddu waa'ee walqixxummaati moo amantiin tokkaawwan irratti olaantummaa qabaa kan jedhu agarsiisudha. Galatoom.
religions? Or do you reckon that there is a case for supremacy of one religion against another? Thank you.
The brother asked a very good question. That is there a question of obboleessi gaafii bareedduu gaafate haasawni kee waa'ee olaantummaa amantiin takka amantii biroo irratti qabduuti jedhe jalqaba amantii jechi jedhu maal jechuudha amantii jechuun daandii jireenyaa jechuudha awwaan quraanni jedhutti amana quraanni waa'ee amantiin takka amantii biroo irratti olaantummaa qabaachuu osoo hin taane waa'ee tacaalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum gara dubbiinuu fi isin jidduutti walqixa taatee koottaa jedhuu haasawa Wanni amantiin takka amantii biroo irratti olaantummaa qabdi jedhu yoo jiraate hundinuu olaantummaa isaa mul'ifachuuf carraaqa. Kanaafuu qura'aanni akkas godhuurra wayita namoota amantii biroo hordofan waliin haasawinu ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in beenanaa wabeenakum gara dubbii nuu fi isin jidduutti walqixa taatee hoottaa jettuu akka fayyadamnu nu gorsa. An akka dhuunfaatti marii amantiilee tan sadarkaa addunyaatti gaggeeffamtu hedduu isaanii ni morma. Yeroo hedduu wayita mariin akkanaa godhamtu. Hordofaan yookiin qeesiin amantii kiristaanaa tokko dhufee amantiin hundi takka islaamni kiristaanii hinduuzimiin tokko je'ee dubbata. Qeesiin hinduutis dhufee hinduuzimiin amantii sirriiti. Islaamniinis kiristaaniinis tokko ja'a. Kan muslimaatis dhufee islaamummaanis kiristaanummaanis hinduuzimiinis tokkoo ja'a an akka barataa islaamaa fi amantiilee biroo wal bira qabee qoratuu tokkotti amantiin hundi tokko ja'anii dubbachuun hijiba guddaadha jeetiin amana wantoonni wal isaan fakkeessanii jiran haa ta'u malee isaan tokkoo miti wantoonni gargar godhan hedduudha waa'ee wal fakkeenyaarra waa'ee garaagarummaa hedduminaan haasa'uun hin danda'a haa ta'u malee quraanni akka waa'ee wal fakkeenyaarraa haasa'uun nu jajjabeessa obboleessa malliniin yeroo hunda fayyadamu yoo xiqqaate kitaabban amantii dachii tanarra jiran keessaa inni tokko guutumaan guututti sirrii ta'uu isaa irratti walii haa gallu. Wayita akkana jennu warri kiristaanaa macaafni keenya parsantii dhibba dubbii rabbii ta'uu isaan shakkinuu ja'an. Namni hinduutis dhufee veedaan dubbii rabbii ta'uu isaa irraa shakkii hin qabnu ja'a. Musliimninis quraanni dubbii rabbii ta'uu isaa hin shakkuu ja'a. An nama tokko irrattis dhiibbaa godhuun fedhu. Dirqamaan waan inni hin barbaanne akka liqimsu hin dirqisiisu. Wanniin an jedhu yoo xiqqaatte wantoota wal fakkaatoo amantiilee tanniin keessa jiran jabeessinee hordofuu irratti walii haa gallu. Wantoota gargar nu godhan yeroo biraa irraa haa haasofnu. Kanaafuu wayita walitti dhufnee wal fakkeenya amantiilee hunda keessa jiran barbaadutti seennu. Waan isaa wal fakkeessu tokkollee ta'u ni arganna. Kitaabban amantii hundi rabbii tokkichatti amanaa ja'an macaafa keessaa ragaa isiniif kennuu ni danda'a. Muusaan alayhi salaam kitaaba keessa deebii yookiin Book of Deuteronomy boqonnaa jaha lakkoofsa afur irratti shamaa Izraa'iloo adnal hinoo adnal khad dhagaa hayaa uummata Israa'el gooftaan keenya rabbii tokkicha ja'a. Yesus Kiristoos alayhi salaam ajajni jalqabaa isa kami ja'amee wayita gaafatamu. Dubbuma wal fakkaattuu Muusaan dubbateera deebi'e. Wangeela Maarqos boqonnaa kudha lama lakkoofsa 29 irratti Shama Israa'ilo adnan hinu adnai khad.
Hiikkaan isaatis dhagaa hayaa uummata Israa'el gooftaan keenya rabbii tokkicha jechuudha. Kitaabban amantii hinduu wayita dubbistan. Shandoogiyaa Uppaanishad boqonnaa jaha kutaa lama lakkoofsa tokko irratti Ikkam eviditiyam.
Jechi kun jecha saaniskiriit yoo ta'u hiikkaan isaatis rabbiin tokkicha lammaffaa hin qabu jechuudha. Shaveetaa Shafaadiraa Uppaanishad boqonnaa jaha lakkoofsa sagal irratti Naachasi kasij janita nacha dippa.
hiikkaan isaatis gooftaa saniif gooftaan biraan jiru maatiis hin qabu jechuudha. Abbaa hin qabu, haadha hin qabu, waan isa caalu hin qabu. Shaveetaa Shafaatiraa Uppaanishad boqonnaa afur lakkoofsa kudha sagal irratti naatasii paartii maastii gooftaa saniif fakkiin hin jiru. Baagwaad Giitaa Uppaanishad irraa waa'ee tokkichummaa rabbii ragaa hedduu dhiyeessuun hin danda'a. Wanni inni an jedhu nuti hundi keenya maaliif gooftaa tokkicha sanitti namanne. Baagwaad Giitaa boqonnaa torba lakkoofsa 20 irratti namoonni qalbiin isaanii qabeenya addunyaa tanaan butamte sanama gabbaranii ja'a. Kanaafuu Baagwaad Giitaa Veedaa fi Uppaanishad yoo dubbistan gooftaan tokko jedhanii himan sanama gabbaruu balaaleeffatan dubbii rabbiin ol aane gara dachii tanaa ni dhufa jettutti hin amanan bakka sanii rabbiin ergamtoota erga yaada jedhutti amanan kanaafuu wanni an jedhu warri hinduu yahudaa kiristaanaa fi musliimonni yoo xiqqaate rabbii tokkicha qofa gabbaruu irratti walii haa galu. Gooftaan sunis fakkii hin qabu, hin dhalatu, macaafa keessatti, baagwaad giitaa keessatti, qura'aana keessattis wanni kun ibsamee jira. Kitaabban kanneen yoo gad fageenyaan qorattan ergamaan xumuraa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dhufa jedhanii barsiisan. Haasawaa kee keessatti macaafa keessaa ragaa kanaa isiniif dhiyeesseetiin jira. Kitaabban hinduu keessaayis dhiyeessuu ni danda'ama. Baafisiyyaa Puraanaa Parb sadii, Handi sadii, Adihiyaay sadii, Shalooqaan kudhanii hanga 27 waa'ee dhufiinsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbata. waa'ee kun tabsuttaa kitaaba atarbaabeedhaa kitaaba 20ffaa himni 127 mantaraa tokko hanga kudha afur irratti waa'ee nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dubbata kitaabni kalkii puraanaa jaamus ni jira waa'ee kalkii awtaar kan dhufuuf jiraatus ni dubbata kalkii puraanaa keessatti antimirshiin kalkiin xumuraa ergamaan xumuraa ni dhufaa ja'a maqaan haadhasaa summatii ja'amaa ja'a hiikaan isaatis nagee jechuudha aaminaadha maqaan abbaasaa isa rabbi gabbaru vishnuyaas ja'amaa ja'a wayita gara afaan arabaa deebisnu abdullah ta'a kunis maqaa abbaa nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ji'a maadaw guyya kudha lammaffaa dhalataa ja'a rabbiicul awwal guyya kudha lammaffaa jechuu ergamaa xumuraa fi goolabbiitii ja'a nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa xumuraa fi goolabbiiti hiriyoota afraniin deeggaramaa ja'a waa'ee hulafaa'ota afran duraa himuusaati haala kanaan itti fufu bakka nagaya ja'amtee yaamamtutti dhalataa ja'a sambaalaa makkaa jechuudha mana maatii hooggantoota makkaa keessatti dhalata ja'a waa'ee nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaaba amantii hinduu keessatti haasawa taasiseetiin jira rabbii tokkichatti amanutti aansee kan lammaffaa irratti dhufu ergamaa xumuraa fi goolabbii ni dhufa ja'amutti amanuudha sunis nabi muhammadi sallallahu alaihi wasallam kitaabban yahudaa kiristaanaa hinduu fi islaamaa waa'ee jireenya du'a boodaatis ni haasawan kitaabban amantii hinduu wayita waa'ee punarjanama haasawan waa'ee jireenya du'a boodaa haasa'u isaaniiti waa'ee du'anii ka'uu du'anii ka'uu du'anii ka'uutii miti kun hubannoo dogongoraati punar jechuun kan itti aanu jechuudha janam jechuun ammoo jireenya jireenya du'a boodaatti ni amanan garuu dhalachuu du'uu dhalachuu du'uu miti kun hubannoo dogongoraati kanaafuu waniin an ja'u yoo xiqqaate waan waloo irratti walii haa galu amantiileen gurguddoon hundi hinduuzimiin kiristaanni yahudaan akkasumas islaamni waa'ee rabbii tokkichaa dubbatan akkasumas waa'ee dhufiinsa ergamaa xumuraa fi goolabbii kan maqaan isaa muhammad tahee dubbatan sallallahu alaihi wasallam kanaafuu hundinuu yoo ergamaa xumuraa fi goolabbii hordofan waahii isaanitti kenname qura'aana hordofuu qaban waa'ee olaantummaa amantii takkaa haasa'urra gara bu'uura jalqabaatti deebi'uu qabna amantiin takka qofaatu ture amantii takkittii san rabbi suuraa ali cimraan suuraa sadaffaa ayaa kudha sagalaffaa irratti nu hime inna addiina cinda allaahi lislaam amantii rabbi biratti fudhatama qabdu amantii fadhinnaa ta'e rabbi ol'aaneef kennuu islaama islaamummaan amantii fadhinnaa ta'e rabbi ol'aaneef kennuuti amantii maqaa muhammad sulxaana abdullah jedhu qabaachuun argattuu miti maqaa muslimaa qabaataniif jannata seenuu hin danda'an muslim jechuun nama fadhinnaa isaa rabbi ol'aaneef kennuun nagaya argate jechuudha obboleessa kitaabban qura'aana dura dhufan hundi turtii yeroo dheertuu keessatti jijjiiramanii jiran qura'aanni kitaaba xumuraa fi goolabbii akka duraan jirutti qulqulluu tahee eeggame akka hayyoonni amantii hinduu fi kiristaanaa ja'anitti kitaabban isaanii jijjiiramanii jiran jijjiiramaniis dhugaan xiqqoon isaan keessatti haftee jirti sunis waa'ee dhufiinsa nabiyyi xumuraa fi goolabbii nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akkasuma waa'ee tokkichummaa rabbiiti kanaafuu yoo gara kitaabban keessanii deebitanii wantoota walfakkaatoo ta'an hordoftan dhimmi inni tokko isa kan biroo irratti olaantummaa qabaata jedhu hin jiraatu wantoota isaa walfakkeessu yoo hordofne gara amantii tokkoo dhufna sunis fadhinnaa ta'e rabbii ol aaneef kennuudha deebisaasiif kana jeetiin abdadha.
That is submitting our will to Almighty God. Hope that answers the question.
Ifaan golgolooyine ka dukkana mooyuu Ilaahin nuuf ibsee ka hundaa dandayuu akka dharre cabdee dhugaan ifa bayuu. نور الهدى نفير بالنفاق
maashaa allah hayyuu keenya guddaa Dr. Zaakir Naayik rabbiin beekumsa irratti beekumsa siif haa dabalu sadarkaa keellee ol nu haa fuudhuu siin jenna obboleewwan qophii tana gama afaan oromootti eegtanis hundi keessanuu galata guddaa argadha egaan kabajamtoota dhageeffattoota keenya sagantaa guyyaa har'aa gama xumuraatti dhiyaannee jirra qophii barnoota aqidaa qulqulluu kan ustaaz huseen soraa booranaatiin dhiyaattu sheek niimaltuurra waan jiraniif yeroodhaaf addaan kutnee jirra insha allah yeroo dhihoo keessatti itti fufna qophiin dhuma irratti isiniif dhiyaattu qophii hayatu salaf tan sheeka keenya jaalatamaaf kabajamaa sheek muhammad waaduutiin nuuf dhiyaattudha turtiin keessan ammaas nu wajjin haa ta'u.
hayaatu salaf hayaatu salaf karaa warra milkiidhaa karaa jannatul firdoosiin ittiin barbaadan seenaa salafootaa qophiin tun sheeka keenya jaalatamaa sheek mohaammed waaduutiin guyyaa kudha shan keessatti yeroo tokko isiniif dhihaatti hayaatu salaf hayaatu salaf.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن لقيفتوتا تلفزيونين روحدادا بك جرتن ندتي ربي خير كيسوس ناجرا جادا كم سكنتا كينيا سكنتا حياة السلف دبرة بإذن الله تبارك وتعالى سنرى حال السلف مع الفتن والمحن ummanni cocolleen rabbi faarse ummanni cocolleen nabiin keenya khayrukum qarnii ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم caalaan ummataa sahaabota taabiciyyoota atbaa'u taabiciin warra natti aanu warra natti aanutti ka'aanu warra natti aanutti ka'aanu sanittis ka'aanu je'ee nabiin keenya irraa dubbate sun mee warri sun yeroo qormaanni jiruu duniyaadhaa itti dhufe haala kamiin qormaata kana keeysa dabran akkamitti yeroo qormaanni itti argame akkamit jiraatan na'am قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يكفر الله عن المسلم حتى بالنكبة وانقطاع شسعه والبضاعة يدعها في كم في في كم قميصه فيفقدها نعم ربي سبحانه وتعالى نما مسلماتك يو إني قفتلي yoo haanni kophee isaa citellee yoo siinqii takka kaayatee kiisha isaa keeysa waa kaayatee yookaa qalqalloo isaa keessa kaayatee jalaa baddes dhabes sababa saniin macasiyaa isarraa haqaa jedha ummanni salafaa dhawamanis muramanis qabeenyi isaanii jalaa badus irraan kaayanne rabbi irraa nuttaatee dhabeekan ni sabbaran sabriin ammoo waan caalaa namaaf iddii dhabeekan uf duban deebi'an cibaadarraa itti jabaatan malee hin laafan ni jabaatan malee هكذا كان حال السلف ummanni asiin dura dabre ummata akkanaati bal ummata yoo bal'oo walitti dhaabbatteef qananii yeroo walitti dhaabbatteef yaaddawan faallaa ummata amma jiru kanaati faallaa waan nuti irra jirruuti haalli isaanii jireenyi isaanii qananii rabbiin aakhiraadhatti nuu kennuudhaaf taa'u san qananiisantu duniyarratti walitti nuu qabamu jira duniyarratti galata galfamu jirraa laata je'aniiti yaaddawan jechuudha duuba yeroo qabeenya argatan yeroo rakkoon isaanirraa booda'anti ni yaaddawan rabbiin nama ofii ni qormaataa maal taane laata rabbiin nu dallanuun dhabu je'anii uf sodaatan yeroo qormaan itti hin dhufne garuu maal jenna nuti amma yoo dhukkubsate yoo rakkate qabeenyi isa jalaa badee maal sirraa balleeyse rabbii kiyya jedhatu kan namni ammaa kun maal tolchine osoo lakkaawanii macasiyaan gaafa ballagnerraa nuti dalayne waan lakkaawanii keeysa baan tahe sila أيها المسلمون والمسلمات وهكذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وانجئ وجدنا خير عيشنا الصبر irra caalaa jireenya keenyaa obsa ta'uudha agarree jee duuba obsa malee jireenya kana hinjifachuun hin danda'amu jireenyarraa irra guddaan irra caalan obsa ni agarta waan obsa si dhoorgu ilmootee keeysatti obsitee dabarta waan obsa si dhoorgu ni agarta warra kee jaartii kee keessatti obsaan dabarsita ni agarta waan obsa si dhoowwu ollaa kee keeysatti obsaan dabarsita ni agarta waan obsa si dhoowwu warra siif dalagu dalayduu tee keeysatti obsaan dabarsita ni agarta waan obsa si dhoowwu hawaasa wajjin jiraattu keeysatti obsaan dabarsita na'am wanni akka obsaan man jirre ما أعطي أحد أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر أو كما قال عليه الصلاة والسلام namni tokkolleen kennaa jabduu guddoo bal'oo ka kenname hin jiru waan obsa gahu jedhe nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam obsarra wanni caalu nima hin jirre jiruu duniyaatii fi akiraallee obsaan itti geeysa milkiin gandalameeniitu obsan maleen argamu har'a suuqii bantee boru gurgurtee yoo biraa deemte maal argatte har'a lafa qottee boru kan facaasii yoo biraa deemte maal argatta duniya mattu jechu وهكذا الآخرة نعم وقال أيضا رحمه رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب وانجد أمس إذا كان الرجل مقصرا في العمل أبتلي بالهم ليكفر عنه يرو إلمنا ما عبادة هر إساده قباب ساده كسلا دبلون برباتشسو qormaanni isaa yaada jedhe duuba rabbi yaada itti gadhiisa subhaana wataaalaa yaada itti bana ka akka gaara uhudii yaada guddaa akka gaara cilaaloo akka gaara mul'ata rabbi itti bana yaada kana ofirraa buusuu hin danda'u yaada kana ofirraa buusuu hin danda'u yoo rabbiin subhaana wataalaa namarra kaaye eenyu namarraa buusa ba'aa rabbiin namatti fe'e makluuqni namarraa lafa kaa'uu hin danda'uu beeka أيها المسلمون والمسلمات wanni gartee khaaliqni subhaanahu wa ta'aalaa balaa namaa godhe fitnaa namaa godhe cinqaa namaa godhe eeysatti illee namarraa hin buutuu namarraa hin kuftuu jechuu yoo rabbiin subhaana wa ta'aalaa qudraa isaatiin dandeettii isaatiin namarraa lafa kaaye male اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت والرب سيكن أن يلين سرا فود دندو سيفا قلت هم فود أن يلين الدنيا بها سين سايو لكبمته waan rabbiin si hoongeyse fayyaa ta'u qabeenya ta'u ogummaa beekumsa adda addaa ta'u bifa ta'u waan rabbiin si hoongesse lafa ta'uu lafee ta'u eenyullee si fiduu hin danda'u idan والأمر كله بيد الله حرك ربي وأيوج رجتشو بينه قام إسادي بودا قبله سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأنجئ كنا قوما يصيبنا ظلف على عيش بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة قرتي حركة اللي ككوت مرئي لا أرقته مليك وان بران أرقنتان جئ yoo kottee re'eedha argannee qoqoranne male na'am yeroo akkanaa keessa dabarre jedhe وان جرى غافتك ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة خرجت من الليل أبول وإذا أنا أسمع بقعقعة شيء تحت بولي رسول ربي ولين غافتك مكتي أصوجروا halkan gadi bahee jee fincaanuudhaaf jecha yeroo makana sagalee takka sowtii takka yeroo fincaan kiyya irra bu'u waan fincaan kiyya kana jalaa kakaka'u je'u qaqaqaqa je'u dhagahe jee فإذا قطعة جلد بعير وقم كان كالو تك إداجي وان فنجان كي يربو إيه نجلا إيتو سن kalloo gaalaa cittuu kalloodhaa takka ta gaalaa je fa'aqadtuhaa fagasaltuhaa waan ajaa'iba rabbii isima san fuudhee dhiqee je summa axraqtuhaa isii san gubee fawadactuhaa bayna xajarayni gubee gartee jidduu dhagaa lameenii kaaye je tumee summa astaffuhaa jedhu akkasitti isii san nyaadhee sibadha jedhe الله أكبر سبحان الله هكذا كان حياة السلف خل أوغو قيدو فنشان إساء الربؤ إدانو قرتي waan qoonqoonaa ta'u irratti fincaanu jira jedhee irraa dhiqee isii san gubee tume akkasitti nyaatee jechuudha. Kuni beelarraachi. Kuni beelarraachi. Yaa Abdallah. Mee mana kee yaadadhu kuduraa meeqa xiqqoo irraa tuqxee darbu jirta. Foon lukkuu meeqaa tam xiqqashuma irraa tuqxee haru jirta darbu jirta. Nyaanni gosa adda addaatiin ka mana kee jiru kakuu gartee manumatti gartee ararraawee arrii baasu daaraat bifti isaa gartee daara garagalu jechuudha. Kakaan darbitu kakaan manatti ajaa'u kakana keessaa hiraartu namni akka anaa rakkateen jiru kajettu subhaanallah osoo bal'oo keessa jirtu ittaqullaha yaa cibaadallah rabbi sodaadhaa yaa gabaran rabbi لقد رأيتنا, رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى يدع أحدنا كما تدع الشاة سعد بن, بن أبي وقاص أكن جدوبا رسول ربي ولين كوان تكلي وان يانن قمن تاني ترجل بالا مكاملة بالا مكانيان أكرئن يوكا قال لي hurbuu yookaan shishii buusutti buusnaa jee duuba akkana turan ummanni isin dura hiyyummaan tun diin irraa isaan hin deebisne diinitti isaan jabeessite malee hiyyummaan tun kaafira isaan hin sodaachisne itti jaynoomsite malee mee laala dubbii tana سعيد بن وهب قاف توكو سلمان الفارسي ولين jaalallee isaa yookaan hiriyaa isaa gaafachuudhaaf itti dhaqee waan jedheen salmaaniin kun rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yabtalii cabdahu lmu'mina bilbalaa'i jeen gabricha isaa ka mu'minaa rabbiin ni qormaata balaadhaan eeganaa ni fayyisa jeen eeganaa waan dabre san ka macasiyaa gartee dabarte san sattartii yookaan kaffaartaa taatuuf godhaa jeen. وهكذا أما اللي فيستعتب فيما بقي فول درت اللي مع زيادة لقرى ديبئة توبة لا أكدي مؤسى ودجين فاجر يوكا ظالم جلتا نما يرو قرت ربين قرماتي فيكون كالبعير جئن أقله أهله ثم أطلقوه فلا يدري فيما عقله ولا فيما أطلقوه حين أطلقوه نمني إيمانا قمني يروك أرماتمي أكو مقالاتي جده قال والرئيسي لا هده إيغانا هدا راقت ديسه ما فينا هداني هم بيكو ما فينا هيكاني اللي هم بيكو جي إيغارتي نمني ربين هن لقوم سيني كان أمني yoo gartee rabbiin isa dhukkubsellee maaliif dhukkubse jedhee hin tawbatu yoo rabbiin isa fayyisellee baga na fayyiste jedhee galata rabbiirra galfatu hin beeku jechuudha. Na'am. Nuti gartee uummanni islaama warra islaamummaa isaa beekee seera rabbiitiin oolee bulu ta'uudha qabnaa jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa balaa jiruu duniyaa akiraadhaa rabbi nurraa haa qabu. qormaata jiruu duniyaadhaa ka islaama tuqe hunda rabbiin gartee qormaata macsiyaa irraa nu baasu haa taasisu jechaadha sagantaa keenya asitti dhaabna rabbii waan baranne nu hafaamsiisutti nu hadalaysiisu جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وجعل الجنة الفردوس مأواكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام إلى اللقاء حياة السلف السلف السلف
شاء الله شيخ إنك بجماب جالتما شيخ محمد وارو ربين إسن راه جالتو جزاكم الله خيرا إسنين جنة إيغان كبجمتوتا دقيفتو تكينيا فدي ربيتين سغنتا غيار آ أسمرتي غولا بوفديمنا هنگ سغنتا إتانتو غولي تريبنوتي نغي ربي جيسنو بجراتنا جروك أنني كيسا قبتنا ملكي دنيا أكرار قدنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Oh
الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة